iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka iteramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese Eh, agahombo ndakabona agahombo mfise wumva umuntu ufashe nk'igare nkagira ngo itingiye gusoma igihugu kibanye abana bararya mbwo nkubu abana bashabara gusa kubera icambu kibuga atakuntu ushobora kurengana ugiye hakurya uwo ni buhungu claude umwe mu bahora bagira ubudandaji imbere y'uko ivyambu bija mu rwanda vyugagwa mu ntango z'uku kwezi ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwa na mugenzi wacu edi gwema edi n'ayahe makuru avugwa muri iki gihe
mwaramutse oriyani mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi ibiganiro kuri gahunda ya nukiliyeri ya iran byongeye gusubukurwa i vienna mu gihugu cya autriche mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane iran n'ibihugu by'ibihangange bitandatu aribyo leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa ubudage ubwongereza ubushinwa n'uburusiya n'uburayi bwunze ubumwe bashize- bumvikanye ku mbanzirizamushinga y'amasezerano agomba kuba yarangije gutunganywa burundu bitarenze tariki mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu gutaha kuri uyu wa gatatu igihugu cya arabia saudite cyongeye kugaba ibitero by'indege ku nyeshyamba z'abahuti mu gihugu cya yemeni nyuma y'umunsi umwe gusa icyo gihugu gitangaje ko kibaye gihagaritse ibitero by'indege kuko ngo cyari cyasanze cyamaze guca ingufu uwo mutwe ku buryo utagifite imbaraga zo kugaba ibitero ku baturage ba yemeni cyangwa ibihugu bihana imbibi na yemen ubu ngo igikenewe ni ibiganiro binyuze mu buryo bwa politiki papa francisco arateganya gusura igihugu cya cuba mu kwezi kwa cyenda mbere gato y'uko asura leta zunze ubumwe za amerika azaba abaye umupapa wa gatatu usuye icyo kirwa gifite ubutegetsi bwa gikominisite abandi bapapa basuye cuba ni paul wa kabiri na benedigito wa cumi na gatandatu amakuru aturuka i vatican yemeza ko papa francisco yagize uruhare runini mu kubyutsa umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na cuba
murakoze digwema ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza twibutse inshuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugambwe sndfdd uri ku butegetsi mu burundi uriko uratunganya ikoraniro rikuru ry'uwo mugambwe kuri uyu wa gatandatu nk'uko pascal nyabenda yabibwiye mugenzi wacu frederic nkundikije pascal nyabenda atangura avuga uko bariko barategura iryo koraniro yego nibyo atagihindutse kuri uyu munsi wa gatandatu tuzokora ikoraniro kaminuza ry'umugambi wa snddfdd hanyuma rero kumbwira ngo ndakubwira uko biriko biratunganywa kubera imvo z'umutekano hariho bimwe bimwe ntashobora kukubwira muritwaritse ikibazo c'umutekano muritwaritse ko iyo kongere idashobora kugenda neza kubera umutekano mu- muke naho igihugu coba gifise umutekano ijana ku ijana umutekano iminsi yose umuntu yama witwararika murashaka kutubwira abategetsi bari ku rutonde w'abazotogwamwo umutegetsi azokwitoza ku giti c'umugambi uri ku butegetsi ya uko bitunganywa mu mugambwe wacu iyo ikoraniro kaminuza rikoranye haraba ikiringo basaba abifuza kwitoza ko babimenyesha ntibabimenyesha ukwezi amezi abiri canke indwi zingahe imbere y'igihe mugabo babimenyesha ico gihe tuba turi muri kongre hari abamaze kwerekana ko bashaka kwitoza muri ico ki- kibanza tuzobimenya turi muri iryo koraniro kaminuza hanyuma itorwa ry'uwuzoserukira umugambwe uri ku butegetsi rigenda gute abantu batora mw'ibanga canke batora ku mugaragaro ivyo bimenywa be- na bene vyo nyakubahwa mumenyesha makuru kuko eh, si si itorwa ry'i- ry'igihugu ni itorwa ry'umugambi wacu urumva rero uko amategeko abitegekanya dushitse mu ikoraniro barabasomera uko amategeko abivuga hanyuma bagaheza baka- bagatora si ibintu rero vy'igihugu ni ibintu vy'umugambwe ivy'igihugu bizoba mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu murashaka kuducira kwi- eh, ku mayange mukatubwira ivy'amategeko avuga kuri ico kibazo bibwirwa abagumya banga nyene nta bandi babikeneye kubimenya Eh, murashaka kutubwira i- i- ikoraniro rizotangura ryari rizorangira ryari ibitekanijwe n'ibiki kubera za mvu z'umutekano hari ibyo ntashobora kukubwira kandi umbabarire muri iki gihe hari- hariho abantu batari bake barimwo n'abari bahoze muri uyu mugambwe bavuga ko ah, perezida to kwitoza mu kindi kiringo abo bantu bibaza ko akamo bateye bakazokumvirwa uyu munsi ibyo byaravuzwe igihe kirekire natwe twaragize icyo tubivuga ko ubu rero harageze yuko bene umugambwe baca urubanza muri iki gihe nyine turiko turavugana hariho aba- bahora muri uyu mugambwe bahora bafise ibibanza bikomakomeye muri uyu mugambwe batari muri uyu mugambwe iyo kongere mwibaza ko bazoyemera cane ntibasabwe kuyemera wowe yem- boyemera gute batakiri muri bo hari uzobabaza ko bayemera cyangwa batayemera kuko abashinzwe kuyemera kongere nabo bayitumiwemo kuko nibo baba bafise uburenganzira ubutakiri mu mugambwe wacu nawe wumva nta nta jambo aba afise mu bijanye n'umugambwe wacu tuzobatera akamo ku munsi wa gatandatu mutubwire ukuntu bizoba vyagenze eh, mushantare pascal eh, nyabenda murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye
kuri uyu wa gatatu mu rwanda niho igikorwa cyo gutangura kwimura impunzi z'abarundi bakajyanwa kure y'umupaka w'igihugu cyabo minisitiri yitaho impunzi mu rwanda atangaza ko bimuye abarundi amajana ane bari mu nkambi ya muyira i nyanza babajyana mu nkambi ya mahama mu karere ka kirehe hafi y'igihugu cya tanzania eric bagiriye ubusa yakurikiranye uko icyo gikorwa cyagenze tumutega amatwi
Kuri iyi saha ya saa kumi n'imwe n'igice mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe nibwo amabisi aturutse i Nyanza n'impunzi z'abarundi rero nibwo batangiye kuzimurira mu karere ka Kirehe nibutse ko uh, amasezerano y'umuryango w'abibumbye agaragaza ko iyo impunzi ziri ku mupaka w'igihugu cyabo biba bitemewe ko ziba kuri uwo mupaka biraboneka buri mpunzi ifite agacupa k'amazi ariko uhereye isaha yaziye ziragaragara ko zigiye ku maso zinaniwe niko ko mugaragara nk'abananiwe byagenze bite hmm?
twagiye kare cyane twagenze urugendo runini cyane ziri kugenda rero zerekeza ahantu bagiye kubacumbikira ni mu mahema ahantu ubona ko bahaharuye vuba hari hasanzwe hari ikinani cyangwa se igisambu ku babivuga batyo unarebye n'imirimo yabo yo kububakira irarimbanije ntabwo yari yakarangiye umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri minisiteri yita ku mpunzi bwana jean claude rwahama yavuze impamvu babimuye yijisha itabona Eh, dufite abantu ba- basaga ibihumbi icumi ubu ngubu eh, ntabwo wahita ubona aho ubashyira hatunganye niyo mpamvu twavuze ngo tugende buhoro buhoro ahatunganye tuhazana abantu eh, uko tuzagenda tubimura tubazana hano mahama niko tuzagenda turushaho kuhatunganya ntabwo twabazana rero mu ishyamba mwabibonye ko hari ibikorwa byabanje gukorwa kugira ngo baze bashyikira ahantu hatunganye hadafite aho hahuriye n'aho baru- bari ubu ngubu iby'agateganyo aho tubakirira kuko ni hato cyane ugereranyije n'umubare eh, wabo uhari ibyo bihumbi icumi byose bizaza hano i mahama byose bizaza ahangaha navuga ko bizanarenga kuko n'ubu ngubu turacyakira abantu eh, turacyakira impunzi nyinshi n'ubu tuvugana hari abo eh, imodoka zi- zi- zi- zikigerageza kuvana ku mirenge aho bashyikira iyo bageze mu rwanda so ni ukuvuga ngo ni umubare ukomeza kwiyongera buri munsi ntabwo tuzi rero eh, igihe bizahagararira Eh, icyo eh, dukora twebwe ni ukugerageza kwitegura kwakira umubare ushoboka wose mu bijyanye n'ubushobozi dufite ukurikije rero n'uburyo bameze hari ubahagarariye nawe bwana terance yatubwiye ko itandukaniro riri hagati y'aho babaga a- aho ngaho i nyanza n'irigiye kuba aho bagiye kuba kuba tuje hano natwe ndabona ni ikibanza gishasha tutaramenyera tutazi ni ahantu tubona ko ah, ubundi eh, icyo twizeye n'umutekano w'u rwanda icyo twizeye ni uko ntacyo dushobora kubura ku rwanda Bari- mware- mwarenze mudufasha mukaduha ubuteka kuri twebwe ni ishimwe ntangire mbona nogaragariza ku banyarwanda bose ku rundi ruhande ku buzima bw'abahatuye ni icyaro ariko nuko bigenda nyine hari abagiye bayiboneramo umurimo hari nk'umusaza twahoze tuganira yambwiye ko ibiti bye bari kubakisha igiti kimwe bamuguriye ku mafaranga igihumbi magana inani mu biti birenga magana abiri namubariye nsanga azabona hafi ibihumbi magana ane umva uko yabyakiriye buri giti rero kivomeraga n'amavido abiri yakuye ku kagera ayo mazi nayikoreye ku mutwe kubera ko ari kuntera mfite n'akagare noneho ngakoresha nk'amavido ane nkayasunika nk'umusaza ahubwo rero nkumva ko ubu ari bwo bwa mbere ntangiye kubona aya mahirwe yo kuri iki giti noneho nanjye nkaba nishimye ubu n'abaturanyi hari impamvu bagomba kumbonamo ko nsobanutse kubera ko yewe ngitangira icyo gihe bamwe narabinginga ngo bamfashe umwe yaza nk'iminsi ibiri akaba arananiwe kubera iryo zuba ryariho undi nanone yaza akaba arananiwe ariko noneho ubu nkamwereka ibyiza biri imbere hirya none ubu n'abaturage banjye mu mudugudu nabonye mwabahaye akazi ngo nibakore ubu mu kanya bari kumbwira ngo ku giti bari kuryaho magana abiri ubwo se
ku ruhande y'uri witegereje ni hafi ya parike akagera itandukanya tanzania n'u rwanda Ah, wahita ugira amakenga y'uburyo ni mu gisambu gusa nabyo umuyobozi muri minisiteri yita ku mpunzi nabyo yabivuzeho jean claude rwahama Eh, inzitiramibu eh, barazihawe aho bari bari mu byo bazanye nazo zirimo uretse ko ari igikorwa kizanakomeza zakomeza kubaho inzitiramibu kuko ahangaha murabibona koko ni ahantu hegereye eh, hegereye ishyamba hazabaho gutanga inzitiramibu ndetse no gutera imiti mu buryo bwose ubusanzwe i nyanza ubwaho hari hari ibihumbi bigera muri bitatu ariko ubu ngubu kuri uyu munsi bakaba bimuye abasaga magana ane bivuze ko rero ibihumbi byose uko ari icumi bizagera hano i mahama Ah, ikindi umuntu yakwibutsa ni uko izi mpunzi bimuriye hano i mahama ni uko zatangiye kugera mu rwanda mu kwezi kwa gatatu ubu ngubu zikaba zigeze hafi ibihumbi icumi ubwo rero gahunda yo kwimura ikaba ikomeje mwari na eric bagira ubusa ijwi ry'amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u rwanda
rwanda sentare mpanabyaha mpuzamakungu yashyizweho ku rwanda iri iyarusha muri tanzania igiye guhagarika ibikorwa byaryo mu minsi iri imbere yamara nta muntu n'umwe mu bagiriwe icyaha cya jenoside ararihishwa agashumbusho ku miryango y'ababuze ababo mugenzi wacu asumta kaboyi yakurikiranye ikiganiro umushikirizwamanza mukuru w'iyo sentare mpuzamakungu yagiranye n'abamenyeshamakuru i kigali tumutega amatwi umushinjacyaha w'urukiko abubakar jaro yavuze ko iki kibazo koko kibabaje ariko uru rukiko rukirwaho rutigeze ruhabwa inshingano zo gutanga indishyi gusa yavuze ko ntarirarenga ko bishoboka ko umuryango w'abibumbye wazagira icyo ukora umushinjacyaha w'u rwanda richard muhuza we yabwiye itangazamakuru ko abantu baburanishijwe n'uru rukiko bagahamwa n'ibyaha bashobora no kuregerwa indishyi mu zindi nkiko abantu hamwe n'ibyaha bakwiye kugira na- no kuryozwa indishyi zijyanye n'ibyaha bakoze ko baba babikoreye ariko nta nubwo bibujije yuko abantu ba- bahamwe ni- bahamwe n'ibyaha bashobora kuregerwa indishyi mu nkiko kubera ko ibyaha byarangije kubahamwa imiryango y'abarokotse jenoside yakunze kubaza kuri iki kibazo cy'indishyi kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka yaba ku baburanishijwe mu gihugu imbere ndetse na leta y'u rwanda ntiragira umwanzuro itanga kuri iki kibazo urukiko rwa rusha kandi rugiye gufunga imiryango yarwo rudasubije ikibazo cyakunze kurubazwa cy'ahazashyirwa inyandiko zakoreshejwe na ruriya rukiko mu gihe leta y'u rwanda itahwemye gusaba ko ibyakoreshejwe muri uru rukiko byabikwa mu rwanda kuko ari naho ibyaha byakorewe umushinjacyaha mukuru w'u rwanda avuga ko ibi bikiri ikibazo ku bijyanye n'ibyo waruvuze bya arishive n'ibindi hari ibyo tutishimira of course nk'abanyarwanda iyo uvuze ku kibazo cya archives eh, ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza ngo kuki ko jenoside yabereye mu- yabaye mu rwanda igakorerwa abanyarwanda ikabera ku butaka bw'u rwanda ni kuki amateka umurage ujyanye n'ibyo byose wajyanwa mu kindi gihugu ntabwo twabyishimiye yuko bitari mu rwanda ariko eh, ni intambara nk'izindi ni uguhozaho igihe kizagera wenda ibyo byifuzo byacu uru rukiko mu gihe rumaze rwafashe abantu mirongo irindwi n'icyenda ruburanishamo mirongo ine na batatu muri bo mirongo itatu na batandatu bakatirwa ibihano binyuranye abagera kuri batandatu bagirwa abere uru rukiko ruzafunga imiryango yarwo mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugaruke mu burundi kuva aho hafatiwe ingingo yo kugara ivyambu vyatuma abantu bambuka mu rwanda haribonekeza agahombo ku bantu bahora bakorera imirimo yabo ku kiyaga cyohoha mu ntara ya kirundo mugenzi wacu desire hatungimana aradusobanurira uko vyifashe no hakurya mu karere ka bugesera mu rwanda aho abadandaza nabo nyene bavuga ko inkurikizi zabashikiriye
mu kiyaga cyohoha ahahora urujya n'uruza amato anyuragirana ubu ahasanga ubwo bwato buri kw'iminyororo ikiyaga kirimo gusa abana bariko baroga mambanze pierre arongoye ishyirahamwe ry'abasoza ku cyohoha amenyesha ko ku munsi bahora binjiza ibihumbi ijana mu ishyirahamwe ngo none ubu ni igihombo ntangere agatinya ko n'iryo shyirahamwe ryari ritunze imiryango myinshi rishobora kugara ibikoresho by'abatwaye imiliyoni zirenga cumi bikaba imfagusa ubu buzima buragoye kubera umwe muri twebwe mu bari basanzwe bafisemo imitahe nta inyuguti ukironka ko twe twakoresha amato tuyifuza yuko twafasha abo bantu mu kujya mu rwanda nabo bakaturiha ubu rero harimo amafaranga twahora dukoresha mu guhemba abakozi abakozi benshi barimo barata ubuzi bagira bahebe ubuzi sinzi baridoga cyane kubera ataco bagitahana mu miryango yabo abanywanyi b'ishyirahamwe nabo barimo barahombera uruhombo rwinshi kuko mu kwezi hari amafaranga yinjira mu kigega duhejeje guhemba abakozi twebwe nawe tukaturaba umwe wese ayo mafaranga tukagabura kugira ngo wese agende ufasha urugo rwiwe si abasoza gusa bahahombera kuko n'abahora bakora urudandaza rwabo mu rwanda akazi karahagaze nk'uko tubishyikirizwa na buhungu claude agahombo ndakabona agahombo mfise urumva umuntu ufashe nk'igare nkagira ngo itinye gusa mu gihugu kibanye abana barariya mvugo nk'ubu abana bashobora gusa kubera icyambu cyuka ata kuntu ushobora kurengana ugiye hakuye n'akanyungu nyine urumva nk'abana abana benze bagira barara ubusa urumva umuryango umuryango ugize ikibazo nashobora gushora nk'akantu nkafata ndakora ibihumbi icumi urumva rasiyo irasiyo ibihumbi bitanu najya akanyungu ibihumbi bitanu bikaguma hariya umutangire ukaguma ndawubona na rasiyo nayitanze muhira gerageze emmanuel ajejwe ibyinjira n'ibisohoka ku cyambu cya rugarama mu karere ka bugesera mu gihugu cy'u rwanda amenyesha yuko iryo yugagwa ry'imbibe n'aho baherereye agahombo kibonekeza igihombo kiragaragara kiranahari kinini kuko nk'uko bigaragara abarundi benshi bahahira mu rwanda kurusha uko bahahira mu burundi by'umwihariko muri aka karere ka bugabira nyine muri ntara ya kirundo ubwo rero bigaragara ko igihe hafunze abarundi ntibacyambuka ngo bahahire mu rwanda bityo bigatuma igihombo kigaragara ku mpande zombi haba ari amakoperative ashinzwe kwambutsa abantu ndetse n'abacuruzi bo mu rwanda babonaga ku mafaranga y'abarundi bahahiraga mu rwanda ubu bigaragara rero ko igihombo kigaragara rwose keretse udashaka kukibona mu gihe rero iyo ngingo itofutwa biraboneka ko abanyakirundo bahora bikora ku biyaga mu mirimo yabo ya minsi yose ubukene bugiye kubinjirana desire atungimana bujumbura ijwi ry'amerika uyu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cya siporo mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu edi gwema tumutega amatwi
mu irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere muri shampiyona mu bihugu by'uburayi bita champions league ubu amakipe ane azakina kimwe cya kane amaze kumenyekana ayo ni real madrid yo muri espagne juventus do ture yo mu butaliyani bayern munich yo mu budage na barcelona fc nayo yo muri espagne ejo ku mugoroba mu cyiciro cya kimwe cya kane ku kibuga bernabo igitego rukumbi cya javier hernandez uzwi nka kicharito nicyo cyakemuye impaka hagati ya real madrid na atletico madrid icyo gitego rukumbi cyabonetse ku munota wa mirongo inani n'umunani hasigaye iminota ibiri gusa ngo hitabazwe indi minota mirongo itatu kugira ngo haboneke ikipe izakomeza muri kimwe cya kabiri kicharito watijwe real madrid n'ikipe ya manchester united ubusanzwe akaba akunze kwicara ku ntebe y'abasimbura yakinnye uyu mukino kuko bamwe mu bakinnyi ba real madrid bayifatira runini barimo gareth bell na karim benzema ndetse na luka modrid ukina hagati bari bamaze iminsi bafite imvune mu wundi mukino waraye ubaye mu bufaransa juventus dotire yasezereye as monaco umukino wahuje aya makipe warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa gusa mu mukino wa mbere juventus yari yatsindiye iwayo monaco igitego kimwe ku busa juventus yaherukaga gukina umukino wa kimwe cya kabiri wa champions league mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu yindi mikino ejo bundi kuwa kabiri bayern munich yo mu budage yatsinze fc porto yihanukiriye ibitego bitandatu byose kuri kimwe mu mukino wo kwishyura mu mukino wa mbere wari wabereye muri portugal porto yari yatsinze bayan ibitego bitatu kuri kimwe mu mukino w'ejo bundi kuwa kabiri wabereye mu budage ibitego bitanu byose byinjiye mu minota mirongo ine n'itanu y'igice cya mbere cy'umukino mu wundi mukino wa kimwe cya kane kuwa kabiri fc barcelona yo muri espagne yatsinze paris saint germain ibitego bibiri ku busa ibitego byombi bya barcelona byinjijwe na kabuhariwe neymar ukomoka mu gihugu cya brazil mu mukino ubanza wari wabereye i Paris mu bufaransa barcelona yari yatsinze paris saint germain ibitego bibiri kuri kimwe tombora y'uko amakipe azakina muri kimwe cya kabiri izaba kuri uyu wa gatanu tubibutse ko umukino wa nyuma w'igikombe uzakinirwa i berlin mu budage tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu
urakoze edi iri ni ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cyerekeye ibijyanye n'amagara y'abantu tugishikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi
inshuti z'ijwi ry'amerika bahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima uyu munsi iragira ngo tugaruke ku kamaro k'ikoranabuhanga mu buvuzi ikiganiro twagiranye na dr aniseti nzabonimpa wo muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda mu ishami rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana twaganiriye ubwo yari avuye mu nama ngarukamwaka inaha muri amerika inama ihuza ibihugu byose byo ku isi bikarebera hamwe uko ikoranabuhanga rigenda ryinjizwa mu bikorwa by'ubuvuzi yatubwiye ko iyo nama iheruka yasuzumaga aho ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane ibyo muri afurika bigeze bitegura gahunda yo kwinjiza ikoranabuhanga mu bikorwa by'ubuvuzi bwo mu bitaro binyuranye ndetse n'ababitangiye bakareba aho bashyira ingufu kugira ngo koko iryo koranabuhanga rigere ku murwayi uje abagana ingingo ya mbere ukora kugira ngo abantu barebe ese ikoranabuhanga mu bikorwa byo kwa muganga rirakenewe igisubizo ni uko rikenewe koko kandi rigomba kwihutishwa noneho abantu bakareba inzira byanyuramo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariho byagiye bigaragara ko abantu bo ku nzego zose bagomba kubigiramo uruhare ahangaha navuga ko abantu bo ku rwego rw'isi harimo iriya miryango mpuzamahanga ikomeye ishamikiye ku muryango w'abibumbye cyangwa kiriya kigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere usaid ndetse n'abandi ahangaha ndetse noneho bakavuga ati no ku rwego rw'ibihugu abantu bagomba kugira ingamba bafata cyane cyane ko leta zinyuranye zagiye zishyira ikoranabuhanga mu bintu byihutirwa bigomba gushyirwamo ingufu none iryo koranabuhanga rigafasha ibikorwa by'ubuvuzi kugira ngo bitezwe imbere cyane ikindi ni uko byagiye bigaragara ko ikoranabuhanga rigomba kugaragara no hasi aho abo rigira akamaro bari ni ukuvuga abaturage abarwayi mu bigo nderabuzima ndetse bigakoreshwa n'abajyanama b'ubuzima ikindi cya kabiri abantu bavuzeho ni uko hagomba kwitabwaho ku bintu by'umwihariko bikeneye ikoranabuhanga kurusha abantu bakaganira ku bijyanye n'umubyeyi utwite ko umubyeyi utwite bigaragara ko ikoranabuhanga rishobora gufasha kugira ngo akurikiranwe neza bakurikirane inda ye azabyaye neza kandi na nyuma yo kubyara akurikiranwe agire ubuzima bwiza ariko noneho haza n'ikintu cyo kuvuga tuti noneho n'urubyiruko rukeneye ko ikoranabuhanga ryabageraho cyane cyane ko usanga bakurwa n'ikoranabuhanga telefoni zigezweho kompiyuta se interineti n'ibindi noneho urubyiruko ni gute twakoresha ikoranabuhanga kugira ngo turugereho turuhe amakuru nyayo ku buzima bw'imyororokere ndetse tunababwire n'aho bashobora gukoresha serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ubwo rero birasaba ko umuntu aba afite telefoni birasaba ko aba azi gusoma no kwandika nk'umuturage utazi gusoma cyangwa se akaba adafite telefoni ari umukene byamufasha gute uyu ni ukuvuga ngo hazaba hari koko abafite telefoni n'abazi gusoma no kwandika bakoresha telefone zabo ariko n'ukundi ikoranabuhanga rigomba gukoreshwa ni uko n'umuntu udafite telefone ashobora gukoresha telefone y'uwo babana mu rugo ku buryo umugore ntafite telefone ariko telefone y'umugabo irimo ayo makuru igomba kumuha gahunda y'igihe azajya kwa muganga nayo igomba gushyirwamo izo gahunda ndetse n'ubutumwa bw'ingenzi agomba kumenya cyane cyane muri rwa rwego rwo kuvuga tuti niba hari nk'umubyeyi ari mu rugo cyangwa nk'umuntu w'urubyiruko ari mu rugo ni ngombwa ko umuryango wose wagombye gufasha wa wundi gukurikirana ubuzima bwe ndetse noneho gukurikirana ubuzima bw'umuntu uri mu muryango bikaba iby'umuryango wose muri rusange aha naho abantu bagiye baganira ukuntu igihe ikoranabuhanga rikoreshejwe neza byatuma ayo makuru agezweho aboneka noneho abantu bashinzwe kuyageza ku bandi aha navuga nk'abakozi bo kwa muganga no ku midugudu aho abantu batuye hari nk'abajyanama b'ubuzima abakangurambaga b'urungano b'urubyiruko se abantu bose ku buryo noneho bajya bifashisha ayo makuru ari ku ikoranabuhanga noneho bakaba bakwifashisha bigisha abantu ndetse ubu byanashoboka bakaba amakuru bashyira no ku mpapuro wenda abadafite telefone bakaba bayasoma ariko none abadashoboye gusoma no kwandika ayo makuru akaba yabagezwaho mu gihe cy'amanama anyuranye bakaba babona ayo makuru eh, mu nzego zose ikindi kintu cyari kiganirwaho ni uko ibikoresho ry'ikoranabuhanga rizajya rijya no ku bandi bantu bakorana n'inzego z'ubuvuzi ariko ku buryo bu- buziguye anavuga nk'abanyamakuru Mhm.
abanyamakuru nabo bazajya bamenyeshwa aho ibikorwa biri kugera ndetse n'ayo makuru nabo eh, ay'ingenzi tubabwire nabo badufashe kuyageza ku baturage muri rusange hakoreshejwe iryo koranabuhanga Mhm.
cyangwa n'ibindi bikorwa basanzwe bakora byo kugeza amakuru ku banyarwanda Mhm. Ah, dr anisete nzabonimpa mukurikije ibyo mukuye muri iyi nama ni iki gishya mwungukiyemo mwumva kizarushaho gufasha mu rwego rw'ubuvuzi mukurikije ibyari bisanzwe bikorwa mu rwanda E, ikintu gishya dukuye mu iyi nama umwanzuro wa mbere ni uko hagomba ubufatanye kugira ngo burya gahunda zose zishyirwa mu bikorwa ntabwo umuntu umwe yabishobora cyangwa ntabwo igihugu kimwe cyabishobora ubufatanye rero turavuga tuti abantu ntibirebe gusa nka porogaramu runaka cyangwa igihugu runaka ahubwo abantu bari birebe mu murongo mugari barabita ikoranabuhanga riragana he ese ibyo turi gushyiraho umuntu ashobora kubikoresha hano ariko yakwambuka n'umupaka akaba yakomeza kubikoresha eh, ubwo bufatanye rero nibwo bwaganiriweho cyane ni nacyo dukuye mu iyi nama aho usanga wenda no hariya dutuye mu rwanda muri afurika y'iburasirazuba usanga ko abantu bari gutekereza ukuntu bashyiraho gahunda zikoreshwa muri ibyo bihugu byose ku buryo umuntu niba avuye mu rwanda akambuka akajya muri tanzania cyangwa akajya mu burundi cyangwa muri uganda niba yakoresha serivisi runaka n'iy'ikoranabuhanga niyo niyambukana bakomeza ayikoreshe Mhm.
niba ari umugore utwite bari bamuhaye gahunda yo kwisuzumisha uko bamukurikirana mu rwanda azasange no hakurya ariko bigenda Ibi rero ni ikintu cy'ingenzi abantu bavuze ko eh, hagomba gushyiraho imirongo migari eh, yo kugira ngo ubwo bufatanye ntibube ku rwego gusa rwa porogaramu cyangwa rw'igihugu ahubwo urwego abantu benshi bahuriramo abantu bose basenyera umugozi umwe eh, ku bintu bibiri icya mbere ni icyo gushyiraho uburyo kugira ngo izo gahunda zishyirwe mu bikorwa ubwo ni ibintu bisaba amafaranga ariko n'icya kabiri ni ukuvuga ubumenyi ubumenyi buhari eh, mu gihugu imbere ndetse n'ubumenyi abandi bashobora no kuvana hanze eh, ariryo twita mu ndimi z'amahanga ni technical assistance Ye, reka ubwo noneho bw'umwanya niba hari ubutumwa wifuza guha abakurikira radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya ubutange Eh, ubutumwa umuntu yakongeraho ni uko tugomba gukanguriraho ko eh, abaturage bagana amavuriro Eh, nk'uko abantu bakunda kuvuga ko kwirinda indwara biruta kwivuza abantu boko bakangukire kubona ubutumwa bujyanye no kwirinda indwara izi n'izi ndetse no kugera kwa muganga hakiri kare kugira ko ntihazagire igihe indwara zibageraho ngo bajye bazirinda hakiri kare akenshi nacyo gituma tuvuga tuti tujye dukunda gushakisha n'ubutumwa hirya no hino ariya matelefoni dufite kompiyuta dufite ntituzikoreshe gusa cyangwa dutelefona abantu cyangwa tubandikira ahubwo dushakeho n'ubutumwa bundi bwatugirira akamaro mu mibereho yacu ya buri munsi amakuru ajyanye n'isuku kwirinda indwara ibintu nk'ibyo ngibyo ye dr anisete nzabonimpa ndabashimiye cyane kuri ibisobanuro muduhaye Eh, murakoze namwe inshuti z'ijwi ry'amerika aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije mwese ubuzima buzira umuze
urakoze ejeni kuri icyo kiganiro cy'amagara udushikirije inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha tuboneyo akandi kanya ko gushimira badufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri kino gice cya mbere mwari kumwe nanje oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na edi gwema ndabashimiye kubona mwaduteze yompi nimutangwe ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika biracabandanya mu mwanya muto no ku mugoroba naho nyine saa moya n'igice gushika saa mbiri zo ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi rya amerika mwakoze cyane imana ibahize
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika umwimbi w'uburimyi waragabanutse kubera iyononwa ry'amashamba mu myaka iri hagati y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani hamwe n'ibihumbi bibiri na cumi icyegeranyo cyashyizwe ahabona muri ruhuma uyu mwaka n'ubushikiranganji bw'uburimyi gufungura hamwe n'amashamba bwo mu bufaransa kimenyesha ko umwimbi w'ingano wagabanutse kuri bitanu n'ibice bitanu ku ijana uw'ibigori kuri bitatu n'ibice umunani ku ijana ku isi izimangana ry'ibiti rigabanura amazi y'imvura inkurikizi ni uko ibitegwa bitanaga neza nk'uko inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho ibidukikije n'iterambere cnud ibimenyesha abarimyi baguma barondera ahamera gusumba uko ibintu biri bituma baturira amashamba na ntaryo nk'uko byibonekeje mu gihugu cya madagascar abahinga bemeza ko amashamba apima ibirometero kwadarato amajana abiri na mirongo ibiri azimangana uko isaha iheze ku isi ibyo biri mu bizotuma umwimbo wo ku isi ugabanuka ku bice bitatu ku ijana mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo umunani nk'uko ishyirahamwe fao ribimenyesha amasezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yabaye hagati y'ibihugu bigize ishyirahamwe onu yiyemeje kongereza umwimbu n'imiburiburi ku bice mirongo itandatu ku ijana ijana gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itanu ariko rero kudatomora neza ishyirwa mu ngiro ryayo ushobora kuba intambamyi yo gushika ku ihangiro kubwo icegeranyo cy'ubushikiranganji bw'ubufaransa bujejwe uburimyi ugufungura hamwe n'amashamba cuno mwaka ikoreshwa neza ry'amashamba cimeza riteza imbere abayegereye bose banki ya afurika y'uburengero imenyesha ko abakene n'abatunzi bashobora kuhakura akarusho mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'iyononwa ry'amashamba cimeza hamwe n'igabanuka ry'umwimbu kuri miko muri kumwe na jewe diane ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya bururi mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati n'izihe ngaruka zo kubungabunga amashamba cimeza bwiza inyishu bamuha na mbere ho haraba inkukura mu mirima isi yatituka
uko usanga inkukura ibaye nyinshi ikakitwara imirima usanga tugira amazi make ukadusanga tugize ubugaragu nuko baca bicwa n'inzara abantu ntibaronke icyo bafungura benshi tuca tubura umuyaga imvura ntisubira kugwa neza nuko n'imvura kenshi itatasura iyo irinze itasura rero izanira ingufu nyinshi rero hari ibintu byinshi bikeneye kuba muri ayo mashyamba kandi na twebwe amashamba aradufasha
haba inkukura hakongera hakaba imihimanga uba utahakingiye
ziratuma imirimo itwarwa n'ibindi byose
kuraza indimo kugwiza uburyohe bw'isi akunguko ni uko abanyagihugu badasubira gutandukira amashamba nk'uko ishami rya onu ryitaho iterambere pnud ribimenyesha tumenyeshe ko intabire yo mu mirima idatwagwa mu gihe habaye gukinga inkukura ibyo byatumye umwimbu w'ingano n'amasaka wiyongera ku bice mirongo itanu ku ijana mu karere k'uruzi atubara mu gihugu cya sudani nk'uko umugambi wishinze guteza imbere akarere k'uruzi nil ubimenyesha ugusubiriza amashamba yahonye kofatira ku gutera ibitegwa njabukamazi ibyo byofasha kugwiza amafaranga atuma abanyagihugu boroherwa gusuma ibyo bafungura nk'uko ishyirahamwe ryitaho ifungurwa ku isi fao ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijyanye n'iyononwa ry'amashamba cimeza hamwe n'igabanuka ry'umwimbu tega amatwi itohoza mugenzanje joseline nduwayo yagiriye mu ntara ya bururi joseline ijambo ni rwawe
urakoze diane kumpa ijambo mu karere k'ishyamba cimeza rya vyandarumonge ibiti kama birageramiwe n'abanyagihugu babica ingongo umusebeyi umutwenzi cyo kimwe n'ikirimwe nibyo bibangamiwe gusumba nk'uko ikigo obepeye kijejwe ibidukikije mu ntara ya bururi kibimenyesha ibikorwa by'uburimyi bihakorerwa byatumye ibyamwa by'ishyamba nk'amashindwe amuve n'amatontwe bihona kubw'amameri sabushimike arongoye ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije inkurikizi ni uko imafu inkoto cyo kimwe n'inyoni bibura icyo bijya abantu bamanukira ku mweha w'uburobyi baca amayira mu kibira ca karonda bagahonyanga ivyatsi n'amashami y'ibiti gushika ubu imiryango itari mike iramaze kuhagerera no gushingayo ubuguriro ivyo bigabanya uburinganire bwabyo twumvirize leonidas nzigiyimpa arongoye ikigo ca leta obepeye kijeje ibidukikije mu ntara ya bururi hariho amahegitare mirongo itanu yamaze kugenda ubu mvubu n'amazu gusa ubu numvuga ntidusigaranye amahitari amajana abiri n'itanu nayo nyene arageramiwe imvura nyinshi iguye isenyura imisozi imvo nuko iyo mitumba itacambaye ibiti ku bwinshi ku bwa charles nahimana musitanteri wa komine vyanda inkukura yibonekeza itembana uburyohe bw'isi inkurikizi ku burimyi nuko imbuto zidaheza ngo zimere neza ku bwa rorisoni bayaga umurimyi wo ku mutumba gitsiro mu karere ka vyanda imvura itasura itevye ugereranije n'ayandi makomine abanyagihugu b'ivyanda bemeza ko imirima y'agatasi yari itevye kuko itera riceregwa abarimyi twaganiriye babona ko iryo hindagurika ry'ibihe rifatiye ku ihona ry'amashamba ukubagabisha ku bihe bijanye n'irima ni inzira y'uko ibiterwa bidacikigwa twumvirize berenari habonimana umuyobozi w'ikigo depeyaye kijeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bururi imvura ije tugafita hajya turiko turategura impeshi hanyuma no mu gihe c'imyaka imyonga turazi neza tubwira umunyagihugu tuti ibyo worima bikazogufasha gushika igihe nibi tukavuga tuti nimutere ibi n'ibi n'ibi ukubera murabizi yuko nta wuzi ngene ijuru rigenda hanyuma no ku mitumba rero turabwira kurwanya inkukura kubera iva ku itongo hajya kuzorira dushike hari epfo mu mwonga ku mitumba ya kagoma karehe na nyakabenga muri zone rweza isarura ry'ibigori byo ku misozi ryagenze neza uno mwaka kubwo abarimyi twayazi bararose ibyo babika ku mayinza bizobasahiriza mu mezi ari imbere ku mpeshi naho icyizere cy'umwimbi w'ibiharage kibonekera ku mirima yabyo isa neza abanyagihugu twayaze babifatira ku itotahara ryabyo mu ibagara no mu gihe cy'irembera ariko rero umwimbi wo mu mwonga ntiwama wagenze neza ahandi ni ku kiraro c'uruzi nyengwe ku musozi wa rimbo abarimyi b'imboga ibiharagi co kimwe n'umuceri mu myaba iri ku nkengera ntibasoromye bishimishije mwaka uyu imyuzurira yahitanye imyonga salvatore inkurikiye arimamwo yamuhombeje ipadoki y'umuceri yahora akuramwo ibiro amajana atanu nk'uko twabitohoje abarimyi batora agahengwe mu gacikamvura kuko urwo ruzi ruba rucuzuye gushika mu kwa kane naho biri uko amikoro yabo ntaba agihagije twumvirize izayi n'ibizi umurimyi ntumaze kubitwara umvaho naciye nziga nifumbereje mugabo gusa naciye mvuga nta kundi ko bimaze kugenda ubu nzoha ndima mu kigusa umaze kuvuga urime mu kigusa umva inzara bimaze kutwinjirana ugukundisha amashamba biciye mu bworozi gutanga intege zo kuyabungabunga impene co kimwe n'imizinga y'inzuki zahawe ababa mu cabara nyabukumba kaberenge na kanenge zatumye ba nyenezo bakingira imiriro amahegitari amajana atatu y'ishamba rya vyanda mu ici riheze ugutanga imivyaro y'ibiti korohereza amahimiriza abuza abanyagihugu guhumbira ikibirana ntaryo ingaruka nuko abanyagihugu baronka ayandi mikoro y'ibiti nk'uko vyagenze ku mutumba bwa Temba gushika ubu amashirahamwe y'ugwaruka mu bijanye no gukingira ishamba rya Vyanda yarashizweho n'abajeje ibidukikije mu ntara akunguko nuko baterera mu gucungera iyo nonwa ryayo mu turere amasekeza atarashikamo abanyagihugu ntibabona akamaro k'ishamba cimeza mu kugwiza umwimbu twumvirize Jean Claude Niyongabo wo ku mutumba Nyakabenga ariha bayaca bakayaca badaca basubirizaho ibindi biti haca hasigara ari ubugaragwa hanyuma na zandi mugasanga zatwawe ziri mu nkonga ikibira ca bururi kirimwo abakozi cumi n'icenda bagicunga ku bw'imfashanyo y'ubuserukizi bw'intara ya pays de la loire mu bufaransa ayandi arabwa n'abanyagihugu b'abakorerabushake nk'uko gloriose nimenya arongoye intara ya bururi abimenyesha
ukubungabunga ibiti bikuze byagura amashamba yari ahasanzwe ibyo byongerereza amahegitari ibihumbi mirongo umunani na bibiri buri mwaka kuva igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani nk'uko umugambi w'ibihugu bya buraya ujejwe amashamba akingiye ubimenyesha ugusubiriza ibiti byaciwe gusaba itozwa ry'amahadabu angana n'ikiguzi cyabyo ishyirahamwe rihingura amavuta y'ibigazi pete karisita aramu ryo muri indoneziya byabaye butange imiliyoni mirongo ibiri n'imwe z'amadolari kugira ngo amahegitari ibihumbi ndwi y'ishyamba anagugwe kubw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amashamba ku isi sifor uruhara rw'amareta ni ngombwa mu gushyira mu ngiro amategeko akingira amashamba kukaba nkako ni ubutunzi bukomeye bw'igihugu ku bw'ibanki y'isi yose kugira ngo twumve neza ibijyanye n'iyononwa ry'amashamba cimeza hamwe n'igabanuka ry'umwimbu tega amatwi ikiyago twagiraniye na gloriose nimenya akiribura amatari w'intara ya bururi aganira na mugenzanje joseline nduwayo nimenya gloriose ndabaramukije mwaramutse neza abanyagihugu barahimirijwe bikwiye ku bijyanye n'uko bokingira amashamba cimeza kugira ngo baronke umwimbu mwiza urabigisha ko niyo twahonye amashamba ntibazorima izo nzuzi zizokama twarafashanije cyane n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo umuntu wese mu ndimo ziwe akingire isi ndimwa ariko ntitworeka kuvuga yuko turafise amashamba cimeza amwamwe akingiwe ayandi tubona ko abanyagihugu bayabangamiye nanone yononekara ko abanyagihugu baba bariko barondera ingene babaho muri kino gihe turabona ko hari iterambere ry'ibisagara mbega biroroshe ko habaho iterambere no gukingira ibidukikije birashoboka ko iterambere ry'igisagara ribaho kandi birashoboka ko dushobora gukingira ibidukikije ukuvuga bisaba ko abantu baja hamwe bakaraba ikibereye bakaraba n'icokorwa nk'abanyagihugu baba bamaze kubona nk'isi inyika igafuka imirima baba barimye mutekanije kubafasha gute nivyo twigisha yuko umuntu wese wese bwa mbere ku itongo ryiwe ateza kuhatera ibiti hanyuma hariho imisozi usanga atari iy'abanyagihugu ari imisozi ya leta niho rero abajeje intwaro duteza guhaguruka iyo misozi yose tukayambika gloriose nimenya ndabashimiye mwakoze namwe
arakoze joseline nduwayo kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumire amategato mu kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira gukingira ibidukikije
iyo ku mukaza inshuti zose uzinkangurire ohera hirya nino aho hiyo imanamba mahanga yose uyankangurire babuze yewe babuze yewe gutema no guturira amashyamba batitera ubugaragwa babuze yewe babuze yewe kurobesha amafu musagetera twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'iyononwa ry'amashamba hamwe n'igabanuka ry'umwimbu waruka ntimurambirwe guma hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro uhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana ngo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nifuza kumenya akamaro ibikoko biba mu ishyamba bifitiye abanyagihugu ubwa mbere barabihiga bagaheza bakabifungura biratanga umwavu mbaza ndakwishura
umuntu aho yotera ibiti akabitera mu bibanza bitandukanye nko mu biyaya no mu misozi birashobora guhindura ukuntu basanzwe baramba mu buzima bwabo kuramba burya hari kuramba kuko uvuka mu miryango bamara imyaka itari mike birashobora kuva n'ukuntu ubayeho ibyo ufungura ibiti ko n'ibyo iyo biteye ahantu haba hafutse ariko ibiti ntibishobora gutuma umuntu abaye muri byo ko yoramba mbaza ndakwishura
ubwo nta biti bishobora konona nk'imirima ego cyane ibiti usanga bifise imizi miremire usanga aho iciye igendera byurisa imbere igasanga ahantu kiri nta kihamera cyangwa ugasanga iyo mizi igendera nunuza amazi na za ndimo bahateye ntagire na kimwe zironka hari bishobora kuba bifise amababi iyo akorotse hasi aho gutanga umwavu usanga aho yasanzariye atakintu kihamera mbaza ndakwishura
nko mu micungararo yo mu kiyaya cy'imbo turumva ko amazi akenye cyane gusumba ahantu hari imisozi none bifise n'ingaruka nyabaki ku munyagihugu aba muri ubwo busumbasumbane bw'amakirima murazi yuko amazi agize ikintu cyose cya kiremwa muntu uwo munyagihugu atamazi afise hafi murumva ko atabuzima afise mbere bishobora kumusinzikariza amagara yiwe
rugamba rwa makiha yanjye
waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
hari ahantu hamahagura ubura cyane beboteye ibiti cyane kurusha ikintu cya mbere cyo kumenya ni uko urubura rudategwa n'uko ibiti bibaye bikeya kandi ibiti ntibizibira urubura hano icya kabiri ni uko urubura rujyanye n'ihinduka ry'ibirere mbaza ndakwishura
ufashe nk'abantu babiri umwe afungura ibinyabuzima byo mu ishyamba n'undi afungura ibinyabuzima byo mu kiyaga abo bantu niwe wahazaho bafite ubuzima bwiza ntawovuga ngo hari uwurusha uwundi kuko umwe aronka indemamubiri zivuye mu bikoko ariyo ayo mafi uwundi akaronka nayo ibivuye mu ndimo aribyo binyabuzima byo mu ishyamba bikavana n'ukuntu abifungura n'urugero abifungurako kugira n'izo nkomezamubiri na sanganyangaburo azironka zikwiriye mbaza ndakwishura
nagomba kumenya neza ko twebwe tuba nko ruguru ku mashamba icyo dusumbye abantu baba nko ku ruzi cyangwa ababa ku ruzi icyo baba badusumbye uba ku mashamba araronka akayaga kameze neza murazi ko twege abantu dukenera ogisijene akaba ariyo umwuka mwiza ariko bajya baba hafi y'uruzi nta kintu na kimwe gitangira ari umwuka mwiza ari umwuka mubi byose birabashikira mbaza ndakwishura
kubera hari ukuntu twumva ngo amashamba cyangwa ibibira biradufitiye akamaro umuntu we wari hari akamaro biba afitiye ikibira ubwa mbere uwo muntu ntiwazogikingira hama n'ikindi umuntu arashobora gukingira ikibira kugira ntihabe ya miriro ya nyakanga ishobora gutuma ikibira cononekara kigasinzikaza ubuzima bw'ibikoko byari bihabaye eka n'abo bantu baba babaye iruhande y'ikibira
rugamba rwa makiha yanjye
ikiganiro nikira n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya kwishyura ibibazo urwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
turakunze kubona mu bice by'imbo mu kwezi kwa gatandatu amazi akama cyane kandi uyanyoye ugahura arashusha mu bice byo ruguru ugahura amazi yamaboneka ibihe byose kandi n'akanovera kayo yanyoye ntikabe kamwe mbe vyoba biva kuki ayo mazi ashushe ava mu bice vy'imbo aba avuye yuko hashushe kandi atakintu na kimwe gikingira ayo mazi hama mu misozi naho imisozi irasasiwe n'ibiti ivyo biti rero bikabika amazi hama mu biti murazi ko hama hakanye hariho ikirere kimeze neza gituma amazi aguma ameze neza umenga arakanye mbaza ndakwishura
nk'iyi misozi itambaye ibiti nta ngaruka mbi bishobora kuzana ku munyagihugu iyo umunyagihugu ari haba kandi akaba ariho atera indimo ziwe zirashobora gutwaga n'inkukura akabura icyo yimbura n'ikindi kandi imisozi itambaye ibiti iragabanura imvura ugasanga n'iyo myimbu baba bateragiye kuri iyo misozi ntibaronse amazi kugira bavomere imirima yabo mbaza ndakwishura
ahantu hakanye ko nabona igitego cy'umumbati ntibishoboka ko kihaba birashobora kuva n'ubwoko bw'umwumbati bateragiye bikava n'ukuntu abashakashatsi baba barondeye bagategura isi kugira ishobore kuhamera mbaza ndakwishura
amwe umunyagihugu yo kwitaba kamo ka leta ko gukingira ibidukikije nk'amashamba umwimbu wazoronka uzoba umeze gute kandi tubona isi y'uburundi iguma yaga nivyo isi yaraze ariko ntacotuma yuko umuntu akwiye kwitwararika ukuntu ateragira indimo ziwe ukuntu ateragira ibiti eka ivyo vyose bishobora gutuma umuntu agumana ikirere ciza kizofasha abana biwe n'abuzukuru n'abuzukuruza biwe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumire amate gato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira gukingira ibidukikije
uhere kunama iyo kumukaza inshuti zose uzinkangurire uhere irya nino aho iyo imanamba mahanga yose uyankangurire babuze yewe babuze yewe gutema no guturira amashyamba batitera ubugaragwa
nk'ijambo abanywanyi bacu umunywanyi atashimye kwidondora abaza ati hari ibintu byirabura bikunda kujya ku menyo naho noga mu kanwa ntibiveko yoba ari indwara ngo bigwanya gute muganga anita munyana gufashiriza uyu munywanyi si indwara ariko si byiza kubona ku menyo y'abantu aho umenga umuntu ni umucafu kandi agira uko ashoboye kose kugira agirire isuku amenyo yiwe kubigwanya umwana akiri muto ni ukumwigisha kugira isuku y'amenyo kwigumura uko ahejeje gufungura kugira aguma atuma amenyo yiwe yera hama namwebwe abantu bakuze kwitwararika ibyo mufungura n'ibyo munwa iyo kawa icayi akavinyu gatukura
Jawe nawe
turashimiye umunywanyi yatwandikiye kwizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace tugiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti kareke kayibage kavuye mu kanwa kayo ikubwiye iki
ikubwiye iki urashobora kuvuga ikintu kivuze nk'uko umengo nticokomera hageze ko kiguhagira ugaca usangura kuyihindukiza ukundi n'ukundi wamaze kuyivuga bikubwiye iki usanga umuntu icyo avuga aricyo kigaruka kumusura bikubwiye iki
nk'umuntu avuze nk'amajambo mabi akayavuga abantu bumva hama agarutse kumuhindukirira akagomba nko kuvyanka ko atari we yabivuze abandi barashobora kuvuga bati e nubwo wankaga niwo wabivuze ivyo bintu arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira nshimiye joseline nduwayo na ara ive irankunda bamfashije gutororokanya aya majwi ntasize inyuma jacqueline segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku icwi rya amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza twandikire kuri voa bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe ahobaz gmail akaburungu com cyangwa mutwakure kuri mirongo irindwi n'imwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na zibiri cyangwa kuri mirongo mirongo irindwi na zitandatu amajana icenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe diane ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
searching for the ghost to talk.
Pulls his prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow, solid rock. Pain in the city's aqueduct. I want years alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light. Waiting on the ghost of Tom Jones.
Now Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever hungry and born baby cry, where there's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there.
Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free. Look in their eyes, Ma, you'll see me.